kumva radiyo Ijwi rya Amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere rero ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari muri kongo abasivili babarirwa mu magana ejo batangiye guhungira i bunagana muri uganda nyuma y'imirwano yongeye kubura hagati y'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta FARDC muri teritwari ya rucuru inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Ignatius Bahizi uri muri uganda muri kongo abasivili babarirwa mu magana ejo batangiye guhungira i bunagana muri uganda nyuma y'imirwano yongeye kubura hagati y'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta FARDC inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Ignatius Bahizi uri muri uganda abaturiye umupaka wa bunagana hagati ya uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko urusaku rw'amasasu y'imbunda za rutura yumvikanye igice kinini cyo kuri uyu wa gatandatu avugira kure gato na bunagana abasivile bo ku ruhande rwa uganda bavuga ko hari n'igisasu cyaturutse ku ruhande rwa kongo nuko kikagwa mu ishamba ku butaka bwa uganda twabajije abashinzwe umutekano iby'icyo gisasu ntibashobora kubihakana cyangwa ngo babyemeze ariko kenshi iyo habaye intambara mu baturanyi ibisasu bikunda kurenga umupaka bikagwa ku butaka bwa uganda ni uru rusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye rwatumye bamwe mu baturage ba kongo bari bamaze igihe gito bahungutse bongera guhunga twavuganye n'umuyobozi w'umujyi wa bunagana ku ruhande rwa uganda bwana isimayili ndayambaje ari hagati y'abo bantu bahungaga nuko atubwira uko byari byifashe
abantu benshi bamaze kwambuka umupaka gusa abandi baracaza bikoreye ibintu aba enetiyara twagerageje gutabaza nyine tuguma turabahamagara izi modoka zabo zitangiye kujya zirahagera hakeneye kuko mvugira bamaze gufataho nk'imodoka imwe y'abari bafite ubushake bwo kujinya akabande bamaze kubatwara kugera bari bazi nabo ngo bagiye kubona agahenge bamwe abari barasubiye mu mago yabo abandi baracari mu buhungiro nyine ahangaha nyakabande twe nk'ubuyobozi nyine ntabwo ibintu byari byaba cyane cyane ngo abantu birukangire batangire kugera mu giturage kuko baracari haruguru ku mupaka kugira ngo tube tumaze twitegereza uburyo hcr yabegera aba bantu bahunga bari basubiye mu rugo nyuma y'amezi make ari nta mirwano iba aho ngaho muri kongo kuva igihe inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zigaruriye uwo mujyi abamwe babanje gutura ibunagana ku ruhande rwa uganda hafi y'umupaka ariko baza kuhakurwa n'ubuyobozi bwa uganda buvuga ko batemerewe kuba hafi n'umupaka w'igihugu bahunga ni uko bamwe bemera kujya mu nkambi y'agateganyo nyakabande abandi bahitamo gusubira iwabo abari bari nyakabande bahawe kugeza ku itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kugira ngo bahitemo kuja mu nkambi nini imbere mu gihugu cya uganda kubera ko inyakabande ari inkambi y'agateganyo cyangwa gusubira mu gihugu cyabo cya kongo benshi bari barahisemo gusubira mu rugo kuko bavugaga ko barambiwe ubuzima bw'inkambi none barongeye barahunga umukuru w'akarere ka gisoro ebo bizimana avuga ko byari amakosa kugira ngo abakuriye impunzi bazikure inyakabande n'amacumbi yazo asenywe kandi bari bazi neza ko amakimbirane atararangira muri kongo ariko ibyo gusa nk'ababahase kubavana nyakabande ngo baje mu kampu nangwa basubire iwabo byanguye nabi kuko ubwo byabaga nk'ibisa nk'aho bahunze gatatu ukava iwanyu uhunze ukagera mu kibaya ukahavanwa then wagira nyakabande nabwo ukahavanwa so ndabona ariko noneho noneho ubwo bongeye guhunga nakabasabye ngo impunzi zose zihunga zigendere kimwe nyakabande kandi ngasaba opm na unhcr kwirinda kongera gupfukuza impunzi zihungiye nyakabande kuko nibura niho hantu hashyizweho atirare n'iri gukubitwa ivuye rucuru nuko numva ikaraswa mu ruhande rugana bunagana n'ibindi bice bigatuma abantu rero bahunga bakagaruka muri gisoro numva bamaze kugira nk'ibihumbi bine kandi baracyaza imirwano yongeye kubura kuwa kane mu bice byarangira hagati ya bunagana na rucuru abantu bari hafi y'uturere bavuga ko kuva icyo gihe bumva urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye abandi bari mu mujyi wa rucuro bo babwiye ijwi ry'amerika ko babona abantu bakomeretse bajanwa mu bitaro inyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu n'igisirikare cya FRDC buri ruhande rushinja rugenzi rwarwo gutangiza iyi ntambara turangiza gutegura iyi nkuru amasasu ntabwo yari acyumvikana ntawamenya neza ikigiye gukurikira Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda Ignatius Bahizi urakoze mu ntara ya Rutana mu Burundi guharika ku bagabo n'abagore bata abagabo babo bakajya gushaka abandi biteje ubukene mu miryango kuva mu mashuri ku bana n'umutekano muke muri rusange mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda aratubwira uko bimeze wewe yironke ako gafaranga wewe yagusize muhira nk'uko umenga muri wakubona nk'umucafu ashitse mwirigara ahitanana n'umugore kanaka ahubwo abagabo ba kumoso je numva yuko ari abantu umengo bakunda ibirori usanga ari n'abahimbiri abo ni abanyagihugu bo muri zone muziye komine giharo intara ya rutana kuri mikoro y'abakunzi b'ijwi ry'amerika basigura ikibazo co guharika ko kigenda congerekana aho abagabo bata imiryango yabo ngendanzima rigorete na nduwimana joseline uku niko babisigura vyo guharika rero vyovyo biragwiriye na cane gose agarutse hamwe muhira ntahaguma aca araba inzu apanga ugasanga muhira mu mibano ni vuruguvurugu bikomotse kw'iyo ngeso ugasanga nyine nk'umwana afite imyaka cumi n'itanu agiye nk'umutama afite imyaka mirongo itatu n'itanu mirongo ine ugasanga agize nk'abagore batanu kuri ico kibazo co guharika abanyagihugu basiguriye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko gifise ingaruka mbi zikomeye mu miryango kuko usanga ubukene bwugarije abana n'umugore bitewe n'uko utubonetse twose mu mirima umugabo adushobora kugira ngo aronke uburyo bwo kuja muri iyo nyifato mbi kuko serugo iyo amaze kwiyumvira iyo ngeso na tumwe wari kugaburira abana aratwiremeka akadutwara ashiriye babaha barabiwe canke agaca yitana twatundi bogaburiye umuryango agaca yiremeka akajana kugira aronke ibyo aza kunezereza wa muhabara wiwe no mu biteye inzara ubwo buhumbu burateye inzara ngaha muri muze kandi burarenze byango ubwa mbere na mbere hoho abana baricana kigoyi abana naho baba bari biyumva nko ku- kubandanya ishure naho baba bari bazi ubwenge usanga bigorana ingene abandanya kwiga abakunzi b'ijwi ry'amerika baneshikiye muri zone kivoga komine rutana muri iyo ntara nyene ho bahasanga ico kibazo kirangwa na cane cane mu bakenyezi turafise ishyiramo jetira yaje kumena amabuye ngaha hejuru ku mutumba wa nyaruganda murahabona usanga ata muntu n'umwe mw'abo bakozi adafiseho umuhabara bamwe mbere bara- baragwanye abandi baracumitana imbugita ariko batabo bagabo biratubera ubwisanga ngaha kuri uno mutumba muri iyo zone ya kivoga komine rutana hanavuga ubuhumbu bwimonogoje mu rwaruka abanyagihugu bakavuga ko imvo nyamukuru ari abagabo bava mu mihinga itandukanye bagiye mu bikorwa vyo kumena amabuye muri ako gace babahendesha amafaranga bavuga ko abavyarira iwabo muri ako gace ka komine rutana babandanya kwiyongera bagenda bavyaye baciye hose Abo banyagihugu kandi ntibatinya kuvuga ko hari n'abavyeyi bafite uruhara runini mu gushora abana babo mu bushurashuzi kuko abo bamena amabuye usanga bariko basororera abo bavyeyi bagaca bahumwa amaso n'izo nzoga mu nyuma bagafatana n'abakobwa babo uku niko babisiguriye abakunzi b'ijwi rya Amerika ababyeyi n'abana ugasanga bari kumwe n'abo bantu bujumbura amubwira ati ujya ni mama amuhamagara akamwinjiza mu kabara akamukubita akane k'urwagwa ya mugore nawe agaca aryoherwa rero nyine abanyamwana numva ngo ararosa umukwe usanga rero wa munyabujumbura acuritse umutwe hamwe na wa mwana ukabona baratashe n'umwana atazi icyo naho iyo bazohurira ingorane dufise nuko usanga n'ababyeyi umenga barashyigikiye abo bana Ngenda nkazi Xavier umukuru w'umutumba muri iyo zone ya Kivoga mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika yashimangiye ibyabo banyagihugu bavuga aho yamenyesheje ko abakenyezi bari kubata ingo zabo birukira abagabo baje kumena amabuye muri ako gace aho kandi yanavuze ko abo bamena amabuye ari nabo bagisibije mu rwaruka rw'abakobwa asaba ko abajejwe intwaro bofataniriza hamwe mu kurwanya ico kibazo ubwa mbere uri mu- mu rwaruka ubwa kabiri i- no mu bakenyezi nyine ubwo abajejwe intwaro turabyigisha n'amanama tugirisha nta kindi tuvuga tu- atari ibyo nyine byo kugira ngo duhanure mugabo ntawe uhanura akaziri umuhanuzi wa musitaneri ajejwe ibibazo by'intwaro politike amategeko n'imibano muri komine ya giharo intara ya rutana mpawe ndonkeye emmanuel kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika yamenyesheje ko iyo ngeso bariko baragerageza kuyitoza bakurikije ico amategeko avuga ku bijanye n'imiryango iyo ngeso ngaha irahari ariko turiko turayituza uwo vyibonekeje ko eh, afise umugore agira kabiri canke gatatu eh, turakora ico amategeko avuga eh, kugira ngo amategeko yubahire ivyo ndetse n'abo bagore nyine nabo nyine sinovuga yuko bitahari birahari mugabo amategeko y'uburundi ajejwe ingo n'imiryango asaba ko umugabo wese agira umugore umwe kandi abubakanye bakandikwa imbere y'amategeko itegeko rigenga ingo n'imiryango code de la famille et de personne ryemera ko umwe mu bubakanye ashobora gusaba gutandukana n'uwo babana mu gihe yarenze ibigo amuturubika canke arenze urugero mu kumufata nabi yamara abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika bo muri iyo ntara ya rutana iherereye mu bumanuko bushira ubuseruko bw'uburundi bavuga ko amategeko adakurikizwa kuko ibyo babonesha amaso ari impanuro zitangwa gusa mu gihe atanga ingo ziboneka zifatirwa abadahebye izo ngeso thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali thierry ndayishimiye urakoze kuri iyi nkuru mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure nikosi ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabwo mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda
ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yoseko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none mugiye kuba nanjye doris mugisha mfatanyije na mugenzi wanjye wisabye christine nige na roger niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe mizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma amakuru y'iminsi christine amakuru yanjye ni meza nizere ko n'abakunzi bacu bameze neza yego ndizera bameze neza ahubwo si uyu munsi turaganira ku ki uyu munsi tugiye kuganira ku burenganzira bwa muntu aho akenshi hari aho usanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubahirizwa cyangwa se ugasanga umuntu atazi uburenganzira bwe niyo mpamvu twabateguriye ku burenganzira bwo kororoka hagati y'umugabo n'umugore bakunzi bacu rero ntimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko turumva bamwe mu baturage bo mu karere ka gatsibo icyo bavuga ku kuba abantu bafunzwe bajya babonana n'abo bashakanye mu buryo bwo kororoka cyangwa se gutera akabariro turaza kumva umwe mu muryango wagezweho n'ingaruka ubwo umwe muri bo yari afunzwe akagerwaho n'ingaruka kubwo itegeko ryo koroka hagati y'abashakanye ritubahirizwa turumva kandi n'icyo umwe mu banyamategeko abivugaho usibye ibyo kandi turaza kumva ibitekerezo byanyu mwebwe mudukurikiye ndetse bakunze ibikinamico ngiramugire ntimuze gucikwa uyu munsi turaza kumva agace ka cumi na rimwe ntimujye kure inyakira amajwi zanyu ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu
ikaze nanone mu kiganiro ejo cya none aho turi kuganira ku burenganzira bwa muntu ariko turibanda ku burenganzira bwo kororoka hagati y'umugabo n'umugore aho hari aho usanga umwe mu bagize umuryango afungwa agakatirwa bityo bikagira ingaruka ku muryango zirimo kutororoka kuko hano mu gihugu cyacu mu rwanda batemerera abashakanye mu gihe umwe afunzwe kuba batera akabariro ariko hari bimwe mu bihugu nk'ubufaransa canada ubuhinde byemerera abafunzwe guhura n'abo bashakanye bagatera akabariro ese wowe udukurikiye wumva abantu bafunzwe bajya babonana n'abo bashakanye mu buryo bwo kororoka ese ubona bikenewe dusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo
dutangiye ikiganiro cyacu kigiye kugaruka ku burenganzira bwo kororoka aho umuntu wese afite ubwo burenganzira kabone n'ubwo yaba afunzwe yego rwose ingingo ya cumi na gatandatu iri mu masezerano mpuzamahanga arebana n'uburenganzira bwa muntu ivuga ko umuntu wese wujuje imyaka y'ubukure afite uburenganzira bwo gushaka no kugira umuryango naho ingingo ya magana abiri mirongo itanu na kane mu itegeko rigenga abantu n'umuryango rivuga ko uburyo bwo kugira umuryango cyangwa kororoka bikorwa hagati y'umugabo n'umugore mu buryo busanzwe cyangwa bwifashishije ikoranabuhanga dukomeje n'ikiganiro cyacu kaduhere ku buhamya bwa ngezaho guhora jean bosco utuye mu murenge wa rutunga mu karere ka gasabo avuga ko nyuma y'aho yafunzwe agakatirwa imyaka cumi yasanze umugore we yarabyaye abana babiri ku bagabo babiri batandukanye avuga ko byagize ingaruka cyane cyane zijyanye n'ubukene ndetse no kutizerana ni mu buhamya yasangije mugenzi wacu nkuru nziza pacifique reka tubwumve turagaruka mu kanya
uratangiye utubwira ukuntu wafunzwe nakoze mbese icyaha cyo ku mfata umwana w'umukobwa iyo biba ngombwa ko banjyana nyine kumfunga ndagenda nyine ubwo barankatira bankatira imyaka icumi none narayirangije ubwo naje ku wa kane uje wasanze urugo rumeze rute naraje nsanga banyiteguye cyane abana banyiteguye ubwo nyine nawe turicara banyereka nagiye nyine bahita banyereka abana ndabona se abangaba nyine ni abangaba bandi kubera ko yabyaye umwana umwe niwe nari nzinze mfunze noneho uwa kabiri we sinanabimenye naje nzi ko ari umwana umwe yabyaye mpageze nsanga hari undi wa kabiri n'ubundi ntigeze menya Eh, undi we yarireze mbe ndi muri tele- ndi muri gereza amamaga kuri telefoni arirega ariko ubwo nanone ku wundi ntabyo yambwiye reka reka naraje ndamubona gusa abandi babiri bona abana banjye babaye barindwi nari nabaraga wenda batandatu ubwo rero bakibanyereka nahise mubaza none se uyu aba bana ise n'umwe ati reka ati basabe batandukanye ni babiri Iyo- iyo bitaza kuba ukuntu wakiriwe mu rugo byari kugenda bite njye ntabwo twari kurubanamo ahubwo njye n'ubundi natekereje ko ngomba kuza mpita ngenda ariko ndebye abana banjye ndaboreka mbanze mbane nabo ndebe imibereho yabo ndebe noneho ndebe n'umudamu wanjye nikimuvamo nzamara amezi abiri atatu naramumenye Ah, kuba yarabyaranye n'abandi bagabo bo hanze ubona byaragize izihe ngaruka ku muryango wawe ibintu bya mbese by'ingaruka ni ukuba gusa umuntu kubyara abana nyine urabyumva nawe ni ibibazo ntacyo no kubarera nta n'iki nanjye nabyo nsanga ari ingaruka ukareba. ariko kubera n'ubundi n'ubuzima n'iki byose bidu- byanga ubwo nasanze ari gutyo bimeze gahunda nzifata gutyo abana mbarira gutyo Nta- nta rwikekwe se madamu aba afite bitewe n'ukuntu yaguhemukiye urwikekwe ko aba rufite Eh, akumva ko wenda ari ikibazo nzamukoraho cyangwa se bizahinduka Eh, ariko ngewe ku bwanjye nta kibazo ngewe mufitiyeho naranabimubabariyemo rwose nawe nabimubwiye nabimubabariyemo ariko nkamubwira nti rero n'ubundi nzerera ngewe ndagarutse ko wabikoze mfunze none ndagarutse Ukome- ugomba gukomeza kwihangana noneho kugira ngo bitazaza wenda ngo hajye binesha umutwe no nsubire muri gereza ngewe nje mvuye muri gereza nize ibintu byinshi cyane none rero ngewe uzanyihanganire tubane mu rugo n'ubundi turere abangaba turekere aho ngaho ubona hagiye itegeko ryemerera abagororwa n'imfungwa kubona n'abo bashakanye hari umusaruro byatanga bose rero itegeko rigiyeho ryatanga umusaruro kandi noneho n'ibintu n'ibintu by'intuze by'i- by'agahinda n'iki ntabyazamo Iyo.
umusaruro byatanga ni kuko njyewe umusaruro ntabyatanga ni cyiza nuko njyewe naba ndi kubyana n'umudamu wanjye kandi mfunze none cyo kintu cya mbere cy'umusaruro none nanjye nkazafungurwa mvuga ngo abana nababyanye n'umudamu n'umudamu wanjye kandi mfunze nta ruri rwikekwe rundi namushyiraho rero nta rwo ariko kubera ko n'ubundi tuba dufunze nabo bari gutya bi- bigira uko bishakiye tugomba kugira urwikekwe nta kundi nawe urumva ko nta kundi byagenda gusa agahinda uraho ugatura ukemera ugaceceka kuko uravuga uti nugenda ukamuvugana n'ubundi ni gereza ninza nkavuga ngo wa mugore we aba bana na- ko ntabahasize hasiga abana batanu nkaba nsanze barindwi aba bana wabakuye uyu ni ukuvuga ngo ni ukubivuga ahita bakubwira ati umugabo yaje- ya- yagarutse kunshyira ku nkeke bongera bansubiza iriya rero ntabwo rero nabikora
arakoze cyane ngezaho guhora Jean Bosco utuye mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo kuhamya yadusangije aho yatubwiraga zimwe mu ngaruka zageze ku muryango we kubera yafunzwe aho afunguwe asanga umugore yasize yarabyaye abandi bana kandi akagira ati itegeko ryemerera abafunzwe gutera akabariro n'abo bashakanye rishyizwe mu bikorwa mu Rwanda ryabafasha kwirinda urwikekwe hagati y'abashakanye ndetse no kwagura umuryango mu gihe umwe muri bo afunzwe dukomeje n'ikiganiro cyacu twumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka gatsibo bavuga ku kuba abashakanye mu gihe umwe afunzwe bahabwa akanya bagatera akabariro gusa hari n'abahamya ko bidakwiriye kubaho bishyizweho byasa nk'aho igihano cyorohejwe ni mu bitekerezo basangije mugenzi wacu ishimwe honore wazengurukije mikoro y'ikiganiro ejo muri aba baturage reka tubumve nyine ingero ziba zihari nyinshi ndetse umugabo afunzwe nyine undi ako kanya agahita azana abandi ukabona niba akiri mutoya wenda bibaye byiza ko sinzi niba wenda bishoboka ku- kubaha nka- nk'akanya gatoya hanyuma wenda akareba ko ashobora kuba yavamo wenda afite akana ubwo urumva bitagira icyo bifasha se nyine iyo wenda wagize ibyago umugabo bakamufunga wenda akamaro nk'iyo myaka itatu cyangwa ibiri akagaruka agasanga umugore aba yaba afite abana yabyaye muri iyo myaka cyangwa se anatwite icyo gihe ntabwo imibanire igenda neza kuko aba yaramuciye inyuma hano ugasanga baranatandukanye umubiri urakora ni urugero niba umuntu afunzwe afite yenda nk'imyaka mirongo itatu yenda afunzwe ariho yari agishaka yenda yateganya kuzabyara abana babiri rero aba- abazongera kubyara igihe cye imyororokere ye ye- y'umuryango we ibibuze rero urumva yakororoka ate wenda insimburagifungo ku muntu udafite icyaha gikomeye abashe kuba yabonana n'u- n'urugo rwe muri icyo kintu ki- cya hafi none se ubwo yafunzwe nyine ko aricyo kibazo nyine nanjye nakwibaza ubwo uri kumva nyine baba bamushyize igorora kugira ngo bonane n'umugore ubwo niba mfunzwe akaza kunsura aho mfungiwe bakamuha uburenganzira tukabonana umugore azamwira ngo cya gihe twabonanye kandi icyo gihe si cyo yasamiyemo ubwo nimba nindamuka ntashye basanga arabyaye kandi icyo gihe ntamuteye inda azitirirwa ngewe kandi ntaramubyaye kubera ko yaje tukabonana ariko sinahise mutera nawe ifatira hanze urumva ko byaba ari ikibazo ikintu leta y'u rwanda nyine yadufasha nubwo wenda umuntu yavuga ngo arafunzwe twebwe nk'umuryango tukajya kumusura tukamwereka yuko turi kumwe turi hafi ye n'ubundi bajya babagenera umunsi cyangwa amasaha bagahura kabiri hanyuma n'ubundi byarangira agasubira aho bamuteguriye byo ibintu byari kubibona ku buryo ubwo se yabafunze ntabwo yaba kugira ngo ibyo bicike ubundi umugore ajye gushaka umwana hanze cyangwa umugabo ajye gushaka umwana hanze ni uko bajya ba- babaha akanya bakabasha guhura
Reka dushimire mugenzi wacu Ishimwe Honore ndetse na bamwe mu baturage bo mu karere ka Gatsibo ku bw'ibitekerezo byiza badusangije bamwe bati basanga leta yakagenya akanya ko kubaka urugo cyangwa gutera akabariro hagati y'abashakanye mu gihe umwe muri bo afunzwe by'igihe kirekire bigamije gukumira guca urubyaro ndetse no kwirinda amakimbirane ashamikije ku kuba bamwe basanga bo basize barabyaye hanze ku rundi ruhande bamwe bavuga ko guhabwa uwo mwanya kuri bamwe ngo byaba bisa no kudaha uburemere igihano cyatanzwe ese udukurikiye wumva abantu bafunzwe bajya babonana n'abo bashakanye mu buryo bwo kororoka niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
akenshi muri bimwe mu bihugu byateye imbere nk'ubufaransa kanada ubuhinde usanga iyo umwe mu bashakanye afunzwe yemererwa gutera akabariro n'uwo bashakanye kugira ngo itegeko ryo kororoka ryubahirizwe ariko hano mu rwanda ntibiremerwa ariho usanga hari bamwe mu baturage basaba ko ryashyirwaho kugira ngo mu gihe umwe mu bo mu muryango afunzwe umuryango ube washobora gukomeza kwaguka hanirindwa amakimbirane y'uko uwasigaye yabyara hanze katwumve icyo umwe mu banyamategeko nsengiyumva inosa yumva cyakorwa kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu ishimwe honore katubumve turagaruka mu kanya iyo urebye neza um, amabwiriza ya komiseri mukuru wa rcs agenga isurwa n'ifungurwa ry'abagororwa harimo icyo bita gusurwa ariko gusurwa nyine ntabwo harimo icyo bita konjigorumu cyangwa se icyo cyumba nyine cyo kuba mwa- bahuriramo nyine n'ibyo byo kuba batera akabariro bikaba byabaho ariko mu rwanda ufunzwe wafunzwe nta bundi burenganzira yemererwa mu bijyanye no muri famiye nk'uko biteganywa n'ino ngingo ya makumyabiri na kane ni ukuvuga ngo ntabwo yemerewe nyine no kuba yahura n'umugore ngo babe batera akabariro hari ibi- ibihugu hanze mu magereza nk'umugabo ufunzwe umugore we nyine ahashobora kuba yamusura bagahurira muri iyo konjigorumu metre haba hari kese mwakiriye z'aba bagejejeho ibibazo cyangwa se imanza mwaburanishije cyangwa se mwakurikiranye Ah, umwe yasanze umugore we yaramuciye inyuma mu gihe yari afunze cyangwa se agasanga hagati y'abashakanye umwe muri bo yaracuze ntabeshye rwose nta kesi n'imwe nzi y'umuntu uraza ngo akereminge avuga ko cyangwa se ngo atange ikirego avuga yuko nyine ngo bamubujije guhura n'umugore wiwe ntabyo icyo kirego ntacyo turakira hanyuma se mwaba mubona ari icyuho mu mategeko y'u rwanda ku buryo nabyo byatekerezwaho abantu bakagira ubwo burenganzira hari igikwiye gukorwa urumva nyine urumva nko hanze nyine icyo ngicyo barakiturusha mu mategeko yabo Eh, baturusha ako kantu ka konje rumu karamutse kaje no mu rwanda nyine eh, umugabo akaba yabasha guhura n'umu- n'uwo bashakanye urumva nyine umuryango ntago wacika umur- umuryango nyarwanda ugakomeza kororoka hanyuma ubwo nabyo urumva nyine byaba ari mu burenganzira imfungwa yaba igiye kongererwa guhabwa hano mu mu rwanda urumva rero ku bantu bandika eh, ibijyanye n'icyo twita dissertation ni gapu ihari mu mategeko bashobora kwandikaho cyangwa se bagakora- bashobora gukoraho ubushakashatsi
arakoze cyane umunyamategeko nsengiyumva inosa aho asanga byari bikwiye mu mategeko y'u rwanda hatekerezwa gutanga uburenganzira bwo kubonana kw'abashakanye mu gihe umwe afunzwe nk'uko mu bihugu bimwe na bimwe bigena icyo cyumba twibutsa ko iki ari ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda turi kuganira ku burenganzira bwa muntu ariko tukaba turi kwibanda ku burenganzira bwo kororoka hagati y'abashakanye mu gihe umwe yaba afunzwe aho wifuzwa ko nibura abashakanye bashyirwaho uburyo bwo gutera akabariro kugira ngo umuryango ube wakororoka hakanirindwa amakimbirane aterwa n'uko uwari ufunzwe arekurwa agasanga uwo bashakanye yarabyaye hanze bakunzi bacu tugeze mu mwanya w'ikinamico ngirangugire aho uyu munsi mugiye gukurikirana agace ka cumi na rimwe reka tukumve turagaruka mu kanya
ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo ikinamico ngira nkugire muyitegurirwa na ejo youth eco umuryango w'urubyiruko rwo mu rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru iyumvira igice cya cumi na rimwe cy'ikinamico ngira nkugire duherukana valentine yabaye ibamba yanze kujya ku ishuri ngo abanze yishakemo imbaraga zo kwihanganira bagenzi be bamutuka ngo ni umwana w'umurozi rugamba nawe yiyemeje kuzaruka ari uko ahoreye valentine ariko arisa amubuza ubu bimeze bite nimukurikire umukino
mwana yanjye ibi bintu se byaba biri hehe koko Hmm? ubu se mama nabyo yaba yabitayebaho na cyane ko utazi gusoma uri mu biki ari uri mu biki ayiwe urankanze mama ntabwo se wagira icyanzige nk'uko wabyutse ubivuga ndakubajije ngo uri mu biki naho ibyaho nagiye naho ntagiye ntibikureba
Na- na- nari ndimo nireba ntako nari ndimo nshaka akabusho ka biki yanjye natayemo hano ejo sinzongere kukubona mu gikarito cyanjye uri Ye- kumva yego mama umenye ko ariho mbika impapuro zose z'agaciro Mm.
ni naho habitse ibipapuro by'imitungo yacu yose y'iwacu i kongo Ii, ntawamenya wabona tuzataha tugasubira mu mitungo yacu Eh, ahubwo se mama ntibutse buriya ntihaba harimo za mpapuro avurijemo muri umuntu wanjye kanzayire ntazirimo ajya kwiga cyangwa wazijugunya ndavuze ngo jya kwiga ariko kandi sinzongere kukubona mu gikarito cy'impapuro zanjye uri kumva ese ubundi ubwo sizo washakaga nkaba ngutesheje ari ubwo sizo
jiriberi we nazanye bwa bwoko bundi bushya bwa bodaboda uherutse kumbaza subizayo ibyawe sinjye bishaka kalise ntugakine utyo sha jiriberi zana amafaranga nguhe ibicuruzwa Mm.
ahubwo ntugakine utyo ari wowe Mm? ntunyinjirire muri butike kandi ndakusabye kalise urakomeje se koko ndakomeje nyine ariko rubanda ntimunatekereza ye inkuru yasakaye hose ko muri abarozi none ngo nkomeze nkwigemurire rero Ye.
Ah, ubu se umpumanyije se naba nizize koko utikisha Mm. icyo tumvise ni ikisi eh? ko nzi ko atari njye wa mbere wumvanye inkuru y'uko umugore wawe ari umurozikazi Ara we. ahubwo umfashije wahita usubira inyuma ntawamenya wanabuhera bukamfata
yego rata nkabona abantu bose nari nsanzwe ndanguza aho banyishisha kumbi n'icyo gihuha cyabahamuye ege hoha gihuha ni- turabaze de Epu.
ariko icyambwira uwabisakaje ubwitonzi bwanjye nabushyira mu mufuka ubundi tugahangana Hmm. ntacyo wamutwara ngo iki kereka ushaka ko rubanda bavuga ko nyuma y'uko muroga wanahohoteye umuntu sha nibe nawe cyakora umunwa wawe utumye umbwiza ukuri icyo nzira amanwa kuva mu gitondo abakiriya bampunga abandi babazanya nimero za mutiji mu mushoramari mugenzi wanjye ntibatinye no kuzibazanya numva kumva impamvu yari iyo barabamenye nyine nawe rega nuko wigize umwana ugakabya Eh, ndi wowe sinari kwirirwa mva no mu rugo sha nuko urakoze icyo nzi cyo uwabivuze wese aribeshya azashyira amenye ko ari ibihuha
nshuti mwari muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe nadia taha niwashyize hamwe amajwi y'ibiganiro mumaze kumva kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose wikendi nziza